mananya kumviriza ijwi ry'amerika radiyo ijwi ry'amerika isamira na washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda no muri studio ya cumi n'umunani muri kumwe na jowe diane nahazo indongo ibiganiro by'uno mwanya ikaze mwese nshuti bakunze umva nta mwisanzuro dufise nta migenderanire twe dufise hagati ya twege twari muri kongo twe rero ntidushobora gutembera nta mutekano tuvuga ati turafise yuko wova ngaha ngo utemberere akuwundi mugenzi muri babiri ntibikunda abo ni bamwe mu bayoboke b'umwigemeze biyangenda ku mana bo muri komine umusonga ati intara ya bubanza mu gihugu c'u Burundi aha bavuga yuko kuva aho batahukiye amezi umunani ararumanye bamwe bavuye mu Rwanda abandi muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo atamwisanzuro bafise mu kibano iyo nkuru co kimwe niyerekeye ivy'urubanza rw'abo mu muryango rwa nyakwigendera Asina Paul Rwigara mu gihugu co mu Rwanda ziri mu zo tugaruka ko handi hato mube hafi y'amaradiyo yanyu ariko mu nkundire mbanze ndababwire muri make ko leta zunze ubumwe za amerika zemeza ko zizotsinda intambara yose n'igihugu c'ubushinwa ifatiye ku rudandazwa ivyo vyatangaje ejo kuwa mungu na sekreteri wa leta mike pompeo ni mu gihe kuri uno wa mbere ariho ayandi matagisi mashasha leta ya trump yongereje ku bidandazwa vy'ubushinwa vyinjira muri amerika atangura gushigwa mu ngiro pompeo yatangaje ko ivyo ari mu ntumbero yo kunaniza ubushinwa bwitwara nk'igihugu gitunze kw'isi kandi ngo ciba ubumenyi muri amerika leta ya trump isigura ko kongereza amatagisi ku bidandazwa vy'ubushinwa bizotuma ico gihugu gihindura ingendo kigakorana neza na amerika amerika isigura ko yasavye ubushinwa gukingira ubumenyi n'ubuhinga bwa amerika harimwo kurekana n'ingeso yo kwiba ubuhinga bicishije mu vyuma ngurukana bumenyi mu ndwi iheze muribuka ko amerika yari yafashe ingingo yo kuzotangisha amatagisi yangana miliyaridi amajana abiri z'amadolari ku bidandazwa vyinjira bivuye mu bushinwa ingingo ingingo itegekanijwe kuja mu ngiro kuri uno wa mbere ishami mpuzamakungu onu banki nkuru y'isi yose hamwe n'ishami mpuzamakungu ritabara imbabare croix rouge bariko barakorana n'amashirahamwe muri leta zumwe za amerika akomeye mu buhinga bwa none mu ntumbero yo gukinga ibiza vy'inzara bishobora gutera ibice bimwe bimwe vy'isi umukuru w'ibanki nkuru y'isi jim yung kim ashikiriza ko kubona imiliyoni z'abantu bagwiriyemwo abana babangamiwe no gufungura nabi muri iki kinjana ca mirongo ibiri na rimwe ari ibitera soni kandi bibabaje urwo runani rw'amashirahamwe mpuzamakungu akomeye mu butunzi rugiye gushiraho uburyo bwo gukora amatohoza y'uturere tubangamiwe n'inzara kuruta utundi ku isi ishami mpuzamakungu onu hamwe n'ibanki nkuru y'isi yose batangaza ko abantu bashika ku miliyoni ijana na mirongo ibiri na bane ku isi babangamiwe no kubura ibifungurwa ku munsi ku munsi umushikiranganji wa mbere w'ubuhindi narendra modi ejo kwa mungu yatangaje ko atanguje asiranse yo kuvuza abanyagihugu ku buntu yemera ko igice c'umuriyaridi bakenye cane wivuza ku buntu ni mu gihe mu mwaka uza hategekanijwe amatora muri ico gihugu modi avuga ko aribo bantu ba mbere benshi kw'isi bazovuzwa mu gihugu kimwe baruta mu bwinshi abavuzwa n'ama asiranse yo muri leta zumwe za amerika canada na mexique bakoranijwe hamwe uwo mugambi ngo uzofasha ibice mirongo ine ku ijana vy'umuriyaridi n'ibice mirongo ibiri na bitanu vy'abanyagihugu baba mu gihugu c'ubuhindi radio mukunda ijwi rya amerika isamira na washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mukanyumva muri mu rwanda kuri fm ijana kane n'ibice bitatu mu burundi ho turi ku mirongo migufi ya short waves kuri metero mirongo ine zitanu metero mirongo itatu na rimwe na metero mirongo ine na rimwe ku mugoroba turi kuri metero cumi n'icenda na metero mirongo ibiri na zibiri ahandi mushobora gukurikirana ijwi rya amerika ni kuri wezi itatu akaburungu radio yacu voa akaburungu com facebook ni voa radio yacu ikiganiro ni wanyu mu ntara
iwanyu mu ntara hanyu mu ntara ni ikiganiro kibashikiriza amakuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri tanzania mu rwanda muri uganda no muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo iwanyu mu ntara nakaryo ijwi rya amerika riha umunyagihugu aho aherereye ku gatumba mu ikambi kugira yagira abandi uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose iwanyu mu ntara ni canyu ntongere ndabaha ikaze umucamanza mu rukiko rukuru mu rwanda yegeje inyuma urubanza rwo mu muryango wa nyakwigendera sinapolo rwigara baregwa kugumura abanyagihugu ibindi kuri ino nkuru na mugenzi wacu mu gihugu cy'u rwanda eric bagira ubusa byabaye ikinyuranyo ku mucamanza ukuriye inteko iburanisha ubwo yari yiteze gutangira kumva ubwiregure bw'abaregwa aravuga ko mu gitondo cyo kuri uyu wa mbere yabonye amabaruwa yanditswe n'abaregwa basaba gufungurwa by'agateganyo bagakurikiranwa bari hanze ababunganira bahawe umwanya wo gusobanura ibikubiye mu busabe bw'abaregwa Metre Buhuru Pierre Celestin wunganira umunyapolitiki utavuga rumwe n'ubutegetsi buriho mu Rwanda umwari Diane Shimiyimana Rwigara yavuze ko n'ubusanzwe yari yashyizwe mu gifungo cy'agateganyo n'urukiko rukuru kubera impamvu zikomeye zituma akekwaho ibyaha yavuze ko ubusabe bwe bwo gufungurwa by'agateganyo bushingiye ku mategeko yisunze ingingo z'amategeko Metre Buhuru yavuze ko iyo urukiko rushyikirijwe dosiye y'ufunzwe by'agateganyo ufunzwe ashobora gusaba urukiko rwaregewe agafungurwa by'agateganyo aho urubanza rwaba rugeze hose ubusabe ku ifungurwa ry'agateganyo ntibwasobanuye ingingo ku yindi metere buhuru na mugenzi we metere gatera gashabana bahise bazamura inzitizi ko mu gusuzuma ubusabe bw'abaregwa umwe mu bacamanza bagize inteko iburanisha mu rukiko rukuru yagombye kuvamo baravuga ko yigeze kugira uruhare mu byemezo byafunzwe by'agateganyo abaregwa mu rukiko rwisumbuye rwa nyarugenge n'ibyemezo byaje gushimangirwa n'urukiko rukuru ku itariki ya makumyabiri n'imwe z'ukwezi kwa cumi na kumwe bibiri na cumi na karindwi metre gashabana wunganira madame mukangemanya adeline rwigara yabwiye umucamanza ko kubera inyungu z'ubutabera ari ngombwa ko bazamura iyi nzitizi umucamanza akavuga ko inteko iburanisha yaje yiteze gusuzuma ubusabe bw'abaregwa aho gusuzuma ukwihanwa k'umucamanza abunganira abaregwa bagashimangira ko nubwo atarabyiteze bitabura kugibwaho impaka hashingiwe ku mategeko basabye ko yivana mu rubanza cyangwa bakamwihana umucamanza ukuriye inteko iburanisha yabajije impamvu mu kuburana urubanza mu mizi bitaba ikibazo hakavuka ibibazo ku isuzumwa ry'ubusabe ribafungura by'agateganyo metere buhuru yasubije ko baba baregwa n'abanyamategeko ntacyo bapfa n'umucamanza ariko kubera imiterere y'amategeko bigomba gusuzumwa ubushinjacyaha buhagarariwe na bwana ndibwami rugambwa na mugenzi we faustin mukunzi bwabwiye urukiko ko imikorere y'abanyamategeko ubwayo irimo ikibazo bwavuze ko ubusabe bw'abaregwa bwatanzwe ku wa gatanu w'icyumweru gishize saa kumi n'imwe za nimugoroba amasaha y'akazi yarangiye hatangiye iminsi y'ikiruhuko bwikomye ubwunganizi ko butekerereza urukiko bwirengagije ko butatangiye ubusabe ku gihe umucamanza ukuriye inteko iburanisha yahise atangaza ko atari ngombwa kwiherera kuko asanga nta tegeko ribuza umucamanza wasuzumye ifungwa ry'agateganyo ku rwego rwa mbere kuba yasuzuma iryo ku rwego rwa kabiri avuga ko inteko itahinduka metere gashabana yashimye umucamanza ku cyemezo yafashe ati mwanze gufata icyemezo kandi turabyubashye bisunze ingingo z'amategeko metere gashabana na metere buhuru bihannye umwe mu bacamanza wafashe icyemezo cya mbere ku ifunga n'ifungurwa ry'agateganyo bahita banasaba ko iburanisha risubikwa n'umucamanza bunganizi birinze kuvuga mu mazina bavuga ko bazamugaragaza mu nyandiko mu ibaruwa bazandikira urukiko ikigiye gukurikira abanyamategeko bagiye kwandikira perezida w'urukiko rukuru kuri ubu bwihane abusuzume bivuze ko uzabusuzuma ari we uzashyiraho inteko nshya ari nayo izagena igihe urubanza ruzongera gusubukurirwa iburanisha rya none ryitabiriwe n'abavandimwe b'abaregwa abahoze ari abakozi b'uruganda rw'itabirwa asinapolo rwigara itangazamakuru umunyapolitiki utavuga rumwe n'ubutegetsi buriho madame ingabire victoire umuhoza abakozi ba zimwe muri ambasade za hano mu rwanda abashinzwe umutekano n'abandi abaregwa bombi batawe muri yombi mu mpera z'ukwezi kwa cyenda bibiri na cumi na karindwi umunyapolitiki utavuga rumwe n'ubutegetsi buriho umwari diane shima rwigara yihariye ku cyaha cyo gukora no gukoresha impapuro mpimbano gikomoka ku mikono yakusanyaga ubwo yashakaga guhatana na perezida paul kagame mu matora y'umukuru w'igihugu ya bibiri na cumi na karindwi nk'umukandida wigenga arahura na nyina w'umubyara adeline rwigara ku cyaha cyo guteza imvururu cyangwa imidugararo muri rubanda gikomoka ku biganiro yagiye nk'itangazamakuru mu bihe bitandukanye mu gihe yashakaga kwiyamamariza gutegeka u rwanda ibyaha adeline rwigara aregwa nawe bishingiye ku biganiro yagiye agirana n'abavandimwe be baba hanze y'igihugu ibiganiro byaberaga ku matelefoni bamwe muri bo barimo madame mugenzi tabita gwiza murumuna wa adeline rwigara uba muri canada bari muri iki kirego ariko bazaburanishwa nk'abadahari adeline rwigara yihariye ku cyaha cy'ivangura no gukurura amacakubiri ibyaha byose abaregwa bombi barabihakana bakavuga ko bishingiye ku nyungu za politiki mu iburanisha riheruka ubushinjacyaha bwari bwarangije gusobanura ibirego byabwo kuri ibi byaha asina paul rwigara wari umunyemari ukomeye yapfuye mu ntangiriro za bibiri na cumi na gatanu ku mpamvu zitaravugwaho rumwe ubutegetsi buvuga ko yazize urw'impanuka umuryango ukavuga ko yishwe n'ubutegetsi ah bagira ubusajwi ry'amerika i kigali Eric arakenuye tugira mu gihugu cy'u Rwanda abarimyi b'umuceri wo mu kibaya ca Bugarama ni mu burengerazuba bw'ico gihugu bagiriza inganda ziwutunganya n'amakoperative kubicisha inzara kuko ngo uwo zibaha wo kujana mu ngo ari muke kandi ntunabonekere igihe co kimwe n'amafaranga y'umwimbu wabo zibagaburira atabonekera uko bikwiye ibindi kwino nkuru numenyesha makuru w'ijwi rya Amerika mu karere ko mu burengerazuba Temistocle Mutijima ibyo ni bimwe mu bibazo abo baturage basanganije abategetsi bakuru muri minisiteri y'ubuhinzi n'ubworozi ndetse n'iy'ubucuruzi n'inganda kuri uyu wa gatanu baravuga ko umuceri bahabwa kuri buri sizeni ni ukuvuga rimwe mu mezi atandatu uba ungana n'ibiro jana bidatonoye inganda zawubatonorera zikabagarurira ibiro mirongo itandatu na bitandatu nyuma yo kwishyura amafaranga asaga ibihumbi bine y'iyo serivisi umuhinzi uhabwa iyo ngano y'umuceri ni uhinga ibipande bibiri by'umurima bizwi nka buroke uku gushingira ingano y'umuceri bacyura mu ngo ku buso bw'umurima bafite hadashingiwe ku ngano y'abagize imiryango yabo abo bahinzi babifata nk'akarengane ya biro mirongo itandatu na bitandatu baguhaye uzarengera kurya k'umuceri amezi atandatu arangiye noneho wa muceri rero baguha ujyanye na boroki zawe wifitiye nuvuga ngo ese mwanshyireho ibindi biri ijana byibuze mukampa magana abiri nkaba nagurisha iyo toni n'imwe ibiro magana abiri mbijyane ngo nugira icyo uvuga turakunyaga umurimo nubwo iby'ingano y'umuceri wo kurya ishingira ku buso bw'umurima basaga n'abamaze kubyakira kutawubonera ku gihe cy'iminsi itatu bumvikanye n'inganda cyo kimwe n'amafaranga y'umusaruro watwawe muri izo nganda batabona uko bikwiye byo birabicisha inzara aba bavuga ko kuva mu kwezi kwa gatandatu basarura kugeza na n'ubu batarabona uwo muceri wo kurya ndetse bataranishyurwa amafaranga y'uwo musaruro wabo wajyanywe ibyo biro baduha ndabyemeye ariko niba tubabarira niba nasariwe uwo munsi bambe umuceri mubisi bawupime bazogere kuri bya biro nahurishije ariko abana ntibawurare mudufashe muhinzi ahingira kurya akihaza nyuma y'uko ahaze abona gusagurira isoko umuhinzi none yarasaruye nko mu kwezi kwa gatandatu umuceri we ukaba ukiri muri sitoke nta kibazo na kimwe yakemuye nturagurwa n'inzara yaramwishe n'uwo kurya ntawe afite abashinzwe inganda zitunganya umuceri aha mu kibaya cya bugarama bemera ko habaye ikibazo mu mikorere y'izo nganda ndetse n'abaguzi b'umuceri ntibaboneke ari nabyo byakerejwe ishyirwa mu ngiro ry'ayo masezerano bafitanye n'abahinzi icyakora bwana vincent munyeshyaka uyobora minisiteri y'ubucuruzi n'inganda aha mu rwanda yabasabye kubikemura mu maguru mashya kandi amakoperative agasubiramo ibigenderwaho kugira ngo umuhinzi ahabwe umuceri atahane iwe turagira ngo mukore ku buryo umuceri umuturage ugomba kubona awubonekare ku musaruro wa mbere mwitegereza umusaruro wanyu muzaza mu mezi angahe ngo nibwo muzaha umuturage umuceri ariko nanone nagerageje gukurikirana uburyo mukoresha nagira ngo nsabe bongere butekerezweho kuko mwambwiye ko uburyo mukoresha mugendera kuri hegitari cyangwa buroke kuki mutagendera no ku ngano y'umuryango ni ikintu gikomeye
atari n'aha muri rusizi gusa ikibazo cy'ubwigenge ku musaruro w'abahinzi babarizwa mu makoperative gikomeje kugaragara hirya no hino mu gihugu cyane cyane ahinga umuceri n'ibindi bihingwa bitunganyirizwa mu nganda nk'ibigori aha abahinzi bagenerwa ibyo bacyura mu ngo iwabo ibindi bikoherezwa mu nganda nazo zibitunganya zikabyohereza ku masoko utabikozwe uko nawe agakangishwa kuzamburwa umurima kuko ubuhinzi nk'ubwo bukorerwa ahanini mu bishanga leta yatije amakoperative ibi ariko birasa n'ibivuguruzanya na politiki ya leta ko umuhinzi agomba kubanza kwihaza mu biribwa mbere na mbere akabona gusagurira isoko temistokle mutijima ijwi rya amerika mu burengerazuba bw'u rwanda temistokle mutijima arakenewe kuri ayo majwi mu mva yadutororokanirije ku munsi wa gatanu w'indwi twarayidusozereye
banywanyi bakunze ibijwi rya amerika mu kirundi n'ikinyarwanda benshi muri mwe mudukurikira ku mirongo ya fm mu rwanda no mu burundi mu gihe imirongo ya fm yaba ifite ikibazo mwakurikira ibiganiro byacu nk'uko bisanzwe ku mirongo migufi yitwa short waves guhera saa kumi n'imwe n'igice kugeza saa mbiri za mu gitondo mwatwumvira ku mirongo migufi ikurikira ibihumbi birindwi magana atatu makumyabiri na gatanu ibihumbi icyenda magana atandatu mirongo inani na gatanu ibihumbi icyenda magana inani cumi na gatanu n'ibihumbi cumi na kimwe magana cyenda mirongo icyenda na gatanu guhera saa kumi kugeza saa mbiri z'ijoro mwatwumvira ku mirongo migufi ibihumbi cumi na bitatu magana atandatu mirongo itatu cumi na bitanu magana ane mirongo itandatu ibihumbi cumi na bitanu magana atandatu mirongo irindwi na gatanu n'ibihumbi cumi na birindwi magana atanu mirongo itatu naho guhera saa mbiri kugeza saa yine z'ijoro mwatwumvira ku mirongo migufi ibihumbi bitandatu na mirongo ine ibihumbi icyenda magana ane mirongo irindwi igihumbi n'ijana na mirongo irindwi n'ibihumbi cumi na bitatu magana atandatu na mirongo itatu ni ijwi ry'amerika ku mirongo migufi yitwa short waves tubashimiye kuba mwitabira ibiganiro byacu
nari nabicaye ku masonga nkitangura abayoboke b'umwigemeze biyangenda ku mana bo muri komini musigati intara ya bubanza mu burundi bavuga ko atamwisanzuro bafise mu kibano ni nyuma y'amezi umunani batahutse bava mu gihugu cy'u rwanda kuko banse gukurikiza amategeko yo muri ico gihugu menyesha amakuru y'ijuru ry'amerika i bubanza diane ndonse atubwire ku muriri w'ino nkuru umutumba wa masare wo muri komine musigati uza imbere mu mitumba yo mu ntara ifise abayoboke benshi ba zebiya baharugwa hafi amajana ane inyuma yo guturatura mu bihugu nka kongo n'u rwanda kubw'ukwemera kwabo kutabemerera gukurikiza amategeko amwe amwe n'ubu bagarutse mu gihugu c'amavukiro bavuga ko atamwisanzuro bafise ku kubaho kwabo aba ni bamwe muri bo twebwe dushitse aha ukuri baratwakiye kandi byaratunezeye ariko kimwe muri ibyo jewe sinshobora kuza gutembera nk'umugenzi twe dusanganywe bayibona nabi mbere baka- bagatuma batubuza amahoro by'ukuri ico kintu twashikamo n'ukuri tuze turagira imigenderanire umva ntitwoza turaguma hamwe uri umuhano umwe mutatemberanira ngo umwe umumumenye ukunge ameze umva nta mwisanzuro dufise nta migenderanire twe dufise hagati ya twege twari muri kongo twe rero ntidushobora gutembera nta mutekano tuvuga ati turafise yuko wova ngaha ngo utemberere akuwundi mugenzi muri babiri ntibikunda twasaba rero ti ko motuvugira imbere ivyo bintu bigahagarara kuko twebwe twarubahirije amategeko musitanteri yaduhaye ariko tubona yuko ata mahoro twigera turonka ni mu gihe bavuga ko bamwe muri bo bamaze gufatwa bagafungwa ariko icegera c'umukuru w'umutumba wa masare hakizimana sikeri arabihakana agasigura ko babahora amakoraniro bagira bariko barasenga ayo intwaro yababujije barababujije kugira amakoraniro yo mu mihana kandi na leta yarabyanse mugabo igisabisho cy'umuryango baracemerewe kugikora mugabo rero iyo biyibye bakagenda bakagira nk'ahantu bakoraniye abantu bagaca bahashika bakavuga ati nimureke kugira ayo makoraniro baca bavuga ngo bagiye kubafata ariko rero didier ngabo umwe mu bayoboke ba zebiya avuga ko babandanya basengera mu mihana iwabo kuko batemerewe kwinjira muri ekereziya katolika biyonkoyeko ubu dusengera mu miryango yacu nk'uko twabitegetswe n'abatwakiriye nka musitanteri n'abandi hari ingorane mwagize zo kwakirwa mu masengero twebwe nta ngorane twagize zo kwakirwa mu masengero mugabo icatumye twebwe badusohora akadushira hanze ntikirahera nico gituma tudashobora gushoka twinjira mu mu isengero mwari mwifuza ko mwosubirayo mugasengerayo kwifuza ko twokwinjira mu isengero mu bisanzwe igihe boduha karibu twashobora kwinjira mugabo nawe karibu urabona ko vyari bimeze baratwirukanye mu isengero bamaze kutwara twirukanye mu isengero twarabigamburutse tubigamburutse rero turavamo turajabuka hakurya tujabutse hakurya mu gihugu ca kongo aho tuviriyeyo n'ubundi catumye dusohorwa ntikirahera ni nayo mpamvu tutashimiye gushaka twinjira indongozi za paruwasi musigati zivuga ko iyo baramutse binjira mu isengero babandanya kwikumira aha tukibutsa ko abayoboke ba zebiya bakomeza kuyitirira ko bakiri muri ekereziya katolika iyi nayo ikabasaba gusubira gukurikiza amategeko yayo patiri mukuru wa paruwasi musigati george ndagijimana avuga ko ata n'umwe arigera asubira kuja gusaba kwakirwa muri iyo paruwasi mu bisanzwe ntibarekuriwe kwinjira mu isengero n'imwe nk'uko abepiskopi babishikirije abo bantu ntibarekuriwe kwinjira muri ekereziya katolika kuko baragararije ariko hari aho bishika ka gatima muntu nyene ko kwipfuza gusenga kubera batakigira iyo bata umutwe bakinyombora ugasanga baje mu isengero mu isengero rero usanga bicaye mu mbari iriya mu mfuruka ugasanga ntibariko barakurikirana igisabisho nk'abandi ba kristu bakaguma bayogora mu isengero ari naho rero muri ekereziya katolika bamwe aba bajenama babwirizwa gukurikirana umutekano mu isengero nyene utunganijwe batabemerera kwinjira baheza bakabashira hanze kuko ese baba baje gusenga n'aba baje kugora abakristo baba bariko barasenga umuhanuzi wa musitanteri wa komine musigati ajejwe ibibazo by'intwaro n'imibano hakizimana sirasi asaba ko hoba bashyira ingufu hamwe mu kubarosa inyigisho zo mu kibano abo bayoboke bo kwa zebiya bari bakwiye kubanza kuja nk'ahantu mu kigo bakabategura neza kugira ngo bijya bintu zebiya yabateragiyemwo zirya nyigisho yabateragiyemwo z'ubugarariji babone yuko ata kintu na kimwe zishobora kubashikanako baheze rero basubire mu miryango yabo bazi ico bagiye gukora by'ukuri kuko gushika n'uno munsi nta kintu na kimwe bigeze bahindura mu bijanye n'imibano n'abo bahasanze ni ukuvuga bagumye kuri ya ngendo na za nyigisho zo kwa zebiya twibutse ko abayoboke ba zebiya ngenda ku mana nyuma y'aho ubutegetsi bubaburije gusengera ibusinde mu ntara ya kayanza bahavuye bahungira mu gihugu ca kongo mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu no muri ico gihugu bakaba batorohewe kuko bashika mirongo itatu n'indwi bahasize ubuzima mu gitero cabaye ikamanyora mu kwezi kwa gatatu k'uyu mwaka ari nako guhungira mu gihugu c'u rwanda ariko nahone ntibashobore kuhaba kuko batashoboye gukurikiza amategeko yaho mu ntara ya bubanza diane ndonse ijwi rya amerika Diane Ndonse arakenewe tukiri mu Burundi nyene abavyeyi b'abana bahejeje amashuri yisumbuye baridogera ingingo y'ibiro bijeje gutanga ikibazo ko bibatoza amafaranga imbere ko baronswa urupapuro rwemeza ko bamenye kubona kandi izo mpapuro zitangirwa i Bujumbura ku mugwa mukuru w'Uburundi bavuga ko abana babo batanga amafaranga menshi yo kwiyunguruza bikavugwa n'abana baba hagati mu gihugu c'u Burundi inkuru irambuye na mugenzi wacu Evariste Nzikobanyanga
aha ni muri quartier kigobe ya komine ntahangwa mu gisagara ca bujumbura ku biro bijeje gutanga ibibazo mu mashure abavyeyi n'abana babo bahejeje amashure yisumbuye baje gusaba impapuro zemeza ko bamenye kugira baronswe izo mpapuro bategerezwa gutanga amafaranga ibihumbi bibiri vy'amarundi uno muvyeyi ijwi rya amerika ryahasanze nabitahura kugira ngo bagusinyire ubanza uja kuriha ibihumbi bibiri muri obe kugira ngo usohore iyo atestation ariko ntitubona intumbero y'iyo obere kubera kuko iyo atestation yatezwa gusohoka kuko umwana aba yarayikoreye ugenda muri obere ukahamara umunsi wose utonze hanyuma bukeye ugasubira kuja gutonda aho ukidepose rero n'ubu n'isinyatire zaho ziragoye kugira tuzironke bamwe mu banyeshure nabo nibo ingene batangishwa ivyo bihumbi bibiri kuri urwo rupapuro ni mu gihe abasaba urupapuro rwemeza ko bamenye ikibazo ca leta yoyo atarenga igihumbi c'amarundi uyu ni umwe muri abo banyeshure yayaze n'ijwi rya amerika ndabakira nabi kubera abagize exita igihumbi twebwe ibihumbi bibiri si vyiza bari kutubwira twese hamwe twari kuryoherwa igihe twari kurisha amafaranga bakatubwira nka express urongoye ivyo biro bijejwe ibibazo mu mashure avuga ko gutoza ayo mafaranga ibihumbi bibiri hisungwa itegeko ry'umushikiranganji patrice manengeri arongoye ivyo biro bijejwe ibibazo ni ordonance yasinywe n'umushikiranganji w'indero kandi birakwiye iyo ordonance rero niyo tukwirikiza twebwe kugira dushobore kubaha ivyo bikaratasi bitandukanye nta mafaranga tubongerera ko kandi ayo mafaranga ntazanwa ngaha ariho muri leta hariya muri obera iyi ni ingorane ishikirizwa n'abanyeshure bava mu ntara zo mu gihugu hagati kugira baze gusaba urwo rupapuro bategerezwa kurondera amafaranga yo kwiyunguruza yiyongera ku yo barutanga ko bavuga ko bishika bakanaruronswa inyuma y'iminsi itatu bagasaba ko urwo rupapuro rwotangirwa mu gihugu hagati kuko rubatwara uburyo bwinshi uwo mwitwarariko baranawusangiye n'uburongoye parseme ishyirahamwe rihamagarira abarundi guhindura ingendo faustin ndikumana nabo nyene afise amakenga ku kiguzi c'urwo rupapuro ubwa mbere hoho ni ibintu bitangaje nyene twitwa yuko tuba turiko turaja muco bita politike ya decentralisation mugabo ugasanga ivyangombwa inyungu umunyagihugu ategereza kubironkamwo ntayibone amadepe yarabaho ha- hagati mu gihugu amadese hari ibijanye n'igiciro c'iyo atestation ibihumbi bibiri twe twumva ari vyinshi kuko nama mbona na- n'izindi mpapuro tuvuge nka zirya za- zibakora mu gipolisi Eh, usanga ari igihumbi canke twumva nk'iyo bateza nyine ishobora guca ija ku bihumbi bibiri raba muri ubukene itike y'umwana ava hariya cyangwa ava hariya imakamba ava mu cankoza akamaro kibujumbura kararino gasubira kuduga azanye ngo natesasiyo ngo y'ibihumbi bibiri patrice manengeri arongoye ibiro bijejwe gutanga ibibazo mu mashure asanga hataragera ku itangwa ry'urwo rupapuro ribera mu gihugu hagati nk'uko abisigura ingene ugwiza babitanga ni kugwiza n'abavyiba twanka yuko haba amafuite nico gusa icyo ni kimwe mugabo ikindi naco ni kubera tutarashiraho urutonde rwa nyuma rw'amanota turacariko turaraba neza imbere yuko tubaha amanimero y'amasertifika turabe neza yuko amanota yanditswe neza igihe rero ubihaye bariya badese oye ntibiborohera ingene basanze umwana yararenganije ingene bamwongera ayo manota canke umwana yahawe amanota atari gwiwe ingene babihindura urumva bibwiriza gukorerwa ahantu hamwe niho bikorwa neza impapuro ubu zitangirwa hamwe hamwe mu gihugu hagati ni impapuro z'inzira pasiporo na sepejeri hamwe na rwa rupapuro rwemeza ko umuntu adakurikiranwa n'ubutungane bujumbura evariste nzikobanyanga ijwi rya amerika
inkuru imwe ivuga mu gisata c'impunzi imbere yuko duhana agahindukira abanyagihugu b'abakongomani baba i murongwe ni muri secteur ya mutambara territoire ya fizi intara ya kivu y'amajepfo muri congo bakora imirimo yo kurima baridogera zimwe mu mpunzi z'abarundi ziba mu ikambi ya murongwe ko zibononera ibiterwa vyabo reka mugenzi wacu muri murongwe vedaste ngabo atubandaniriza ino nkuru Abahinzi b'abakongomani bahinga mu mirimo itandukanye yegereye inkambi y'impunzi z'abarundi ziri mu Rongwe batangaza ko bafite ikibazo cy'ubujura bugenda bugaragara mu mirima yabo aho bashira mu majwi zimwe mu mpunzi z'abarundi ziba mu nkambi y'Umurongwe ko ziza zijya mu mirima yabo zigakura imyumbati no guca ibigori ndetse no gusoroma isomba ari nta ruhusha babiherewe Kiza Kashindi ni umuhinzi w'Umurongwe avuga yuko iki kibazo cy'ubujura bwo mu mirima yabo y'ibigori n'imyumbati gishobora kuzabateranya n'impunzi z'abarundi kubera yuko ubu bujura bwadutse mu mirima yabo bafite ubwoba yuko buzatuma basonza kiza agira ati Banaibaka, banaibaka, wanafika katuma shamba, wanaanza ibe kama ni mindi ni mindi wako naiba. Na kuwa baratwiba bagera mu mirima bagatangira kwiba nimba ari ibigori barabyiba nayo imyumbati yo bayikura ifite amezi atanu atandatu nubwo twajyana nawe iyi saha nakwereka uburyo bagenda batwiba mu mirima ibi bizazana ikibazo twari dushaka ko tubana nk'inshuti nimba badusabye tubahe nimba baguze tuze tubagurishirize ariko ibi byo kutwiba turabyanze cyane izi mpunzi ziba muri iyi nkambi y'umurongwe cyane cyane izimaze amezi umunani zivuye mu nkambi z'agateganyo za sange abivimvira na mongemonge zemeza yuko ziba zijya mu mirimo y'abaturage b'abakongomani kubera yuko amadolari cumi na rumwe bahabwa n'ishyirahamwe rishinzwe ibiribwa ku isi pamu mu guhahisha arangira ukwezi kutararangira bigatuma bajya gushakira ibiribwa mu mirimo y'abaturage b'abakongomani nubwo biba bitemewe angelique yabarugira ni impunzi yo mu nkambi y'umurongwe icyo kibazo cyo kugenda kwiba ibintu by'abandi mu mirima ni kubera inzara nk'ubugeni tanze ko akaroro genda umutayigange niho tubana itayigange nk'ubu izo dorari cumi n'imwe bariko baravuga ngo baraduha baduha ibihumbi cumi na kimwe nk'ubu nsumye nsumamwe ibyo biro bingahe by'umuceri ibiro bingahe by'ibiharage bitatu canke bibiri bibiri dedimi y'ibiharage na dedimi ya semure n'icupa rimwe ry'amakoto kubera ntary'amamesa kubera igitigwa urumva cyo wibazana nazo bizomaze kwa kwezi kose ntibishobora kumaza kwa kwezi none ga nimba afise ka kaboko nimba ntagiye ndaza guca ingero canke ngo ndabe umuntu nkorera nk'akazi nk'ubu ngo aza arampemba nk'izo demiri canke iyo miri sengisa ku parjuru umva aba bandi rero bafise nk'umuryango munini urumva nifatemo akarorero nka jewe nk'aba bandi bafise rero imiryango myinshi niba abandi baca bagenda mu mirima yabo bakaza kurandagura ya myumbati bagufatana ya myumbati igacaba induru ubu rero biharage rero ko baca bazanamo n'abapolisi na shefu wa mungini ho ngaha aye bagaca baza kubategera hariya bagusanze nabo bagusanga na kumba turi kurahekenya konyine waraye inzara bagasanga uri kwahekenya kumva atari kamwe gusa mu kuboko uri kuragahekenya baca bagufata no kuri leta amajoro bakugiye kuri leta amajoro baca bakugitaye yose mba rero n'abakurira itaye yose uri nka taye gange none mu kwezi kuza uzoca usumishije nubwo abo baturage b'abakongomani bavuga yuko imirima yabo yibwa n'izi mpunzi z'ibimurongwe hari n'impunzi nazo zivuga yuko zibwa imyaka yabo y'imboga n'abaturage b'abakongomani uyu ni patrice rugaragaza twahuye avuye gusarura ibishimbo mu murima uri munsi y'inkambi ya murungwe muri rusange nk'abari bafiseho itomati baribye amashu baribye ariko abasuma si ukuvuga ko ari ibintu byo kuvuga ko ari ibintu byibwe n'umugwi oya ni umusuma umwe ku giti cyiwe iki kibazo cy'ubujura bw'imyaka bugaragara mu mirimo y'abaturage b'abakongomani batuye umurongwe kiza cyiyongera ku makimbirane abakongomani bagirana n'impunzi iyo zagiye gutasha no gutwika amakara mu mashyamba yabo nk'ubu dufashe badushika ngaha kuri jewe nda arakwiriye amezi umunani amezi umunani babahaye inkwi umunsi umwe tarenga kugeza iyo saha uwo mubyeyi uwo mwana udaciye amakara aza guca ibiti by'abakongomani yagenda nabo ni kwa kundi kuki ku nguvu ku nguvu naho arabakubitwa harabiruka harabo bazatse aho urumva bicanze abakongomani abaja abapolisi baka amakara mukaja mugasho hari uwo batse iki hari uwo batse ayo makara hari uwo batse bamaze kumwaka ayo makara ni kuja mugasho gacibuka amande ibihumbi mirongo ibiri ibihumbi mirongo ibiri nayo ni yataye n'ubundi yo ku kwezi usanga ari bya bihumbi mirongo ingahe none mu mezi abiri bamaze kwaka ayo mafaranga wumva uzoca usuma gusa utegereza kuja kubiba nyene mu rwego rwo gukemura ubu bujura bugenda bugaragara mu mirimo y'abaturage b'abakongomani b'imurongwe impunzi zo muri iyi nkambi zisaba ishyirahamwe rishinzwe ibiribwa ku isi pamu hamwe na aseri kuzajya bibahera ibiribwa ku gihe ndetse no kongera amafaranga izi mpunzi zihabwa kuko ari make ugereranyije n'uburyo ibiciro byifashe ku masoko vedaste ngabo ku bw'ijwi rya amerika imurongo yo mu ntara ya kivu y'amajyepfo vedaste ngabara kenwe nino kuri we duce dusozerera ikiganiro iwanyu mu ntara cuno munsi inshuti bakunze mwariko muratwumviriza mwakenuye yakoze makbili ya bero yegeranije amajwi hamwe na ingenier nashran yatwaje muhinga bw'ivyuma naje diane nahaze twari kumwe tuzongere ejo nkaho twahereye muze kuba hagufi y'amaradiyo yanyu saa kumi muri muri isanga saa kumi na zibiri tubatumiriye amakuru avugwa mu karere saa moya n'iminota mirongo itatu naho amakuru azobagezeho ku isi ariko cane cane tuza kwibanda muri afurika ku izina rya bagenzi banje bose tubifuriza indwi nziza
You know that I'm a biggie man.